radiyo ijwi rya amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani tangishaka ikaze mu makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha ni amakuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kurwanya ikiza cya korona virusi iyo taba muri canada haraye havutse umugambwe mushasha urwanya ubutegetsi buriho mu rwanda urunani nyarwanda ruharanira impinduka rwandan alliance for change rwatangujwe na bamwe mu bari mu nzego z'ubuyobozi bw'umugambwe rnc inyuma y'aho bananiwe kumvikana ubutegetsi bwa kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu buryo bwose buba bwaba mu buryo bw'amikoro bw'umutekano bw'ubuzima gatozi nta kintu kimwe kibahwa mu rwanda kigena ubuzima uyu ni kamana ashire umuvugizi w'umugambwe mushasha urwanya ubutegetsi mu rwanda ibyo ni bimwe mu byatumye bashinga uwo mugambwe iyo nkuru hamwe n'izindi zerekeye amagara y'abantu mu karere k'ibiyaga binini harimo n'iyerekeye indwara ya sida isa n'iriko iriyongerekana mu rwanda twazibateguriye kaze neza reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana mwaramutse neza aloyize urakoze oriyani ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bariko bararwanya ikiza ca korona ku murwa mukuru kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo bashikirije ko batanguye imyiyerekano yo guhagarika akazi gushika bahembwe bashikiriza ko bamaze amezi atatu bataronswa umushahara wabo umugwi ugizwe n'abadogiteri mirongo itatu abaforoma hamwe n'abakora ibipimo mu malaboratware nibo bari muri iyo myiyerekano umurwa mukuru kinshasa ubamwo hafi imiliyoni icumi z'abanyagihugu kandi umaze kubonekamwo abanduye covid cumi n'icyenda barenga ibihumbi bitandatu ku barenga ibihumbi ndwi mu gihugu cyose bamaze gufatwa abarenga ijana na mirongo umunani nibo bamaze guhitanwa n'uwo mugera muri afurika kandi igipolisi muri zimbabwe cyarahagaritse abaforoma hamwe n'abaserukira amasendika y'abakozi bari mu myiyerekano yabaye kuri uyu wa mbere ku murwa mukuru harare basaba kongerwa umushahara iyi myiyerekano ibaye zimbabwe iri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi ku rugero rutari bwigere ruboneka haraheze imyaka irenga cumi ibaye kandi igisata cy'amagara y'abantu cyarasinzikaye mu gihe kandi kiriko kirahangana n'ikiza cya korona iyi myiyerekano y'abaforoma muri zimbabwe ikurikiye iyindi yabaye mu kwezi kwa gatatu aho bavuga ko leta yananiwe kubaronsa ibikoresho byo kwikingira korona kandi aribo baza imbere y'abandi mu rugamba rwo guhangana n'ico kiza
washington ijwi rya amerika ishyirahamwe mpuzamakunguni rishikiriza ko umuhari w'abarwanyi wa adf umaze kwica abasivile baba baba amajana umunani muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu ntango z'uyu mwaka oni ishikiriza ko ibitero bikorwa n'uwo muhari bishobora gushirwa mu rutonde rw'ivyaha vy'agahomera bunwa vyakorewe ikiremwa muntu umuhari adf waje uturuka mu gihugu ca uganda kandi uri mu migwi w'irenga cumi ikorera mu buseruko bwa kongo raporo y'ishirahamwe mpuzamakungu onu yasohowe kuri uwa mbere ishikiriza kandi ko mu myaka y'ibihumbi bibiri uwo muhari watanguye gukorana urudandaza n'abantu bari mu nzego z'umutekano mu bihugu bya repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi uganda na tanzania iyo raporo ishikiriza kandi ko abasirikare ba repubulika ya demokarasi ya kongo nabo nyene bakoze ivyaha bihungabanya uburenganzira bwa muntu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane ku basivile umunani inama nshingamateka ya misiri yaremeje kuri wa mbere impinyanyuro y'amategeko yemerera abasirikare bakiri mu mirimo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu hamwe n'ubushingamateka iri hinyanyurwa ry'amategeko ribaye haheze umwaka abanyamisiri batoye ku bwinshi mu kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ryemerera abdel fatah al sisi kuguma ku butegetsi gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu sisi yahoze ari umukuru w'abasirikare kuva misiri ibaye repubulika abatwaye ico gihugu bose bari abasirikare kiretse babiri gusa ishirahamwe mpuzamakungonini rishikiriza ko ihangiro ryari ryarihaye ryo kurwanya ikiza c'umugera wa sida mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ritazoshoboka kubera ikiza ca korona caciye gitera isi ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ryagabishije kuri uwa mbere ko ibihugu mirongo irindwi na bitatu bishobora kubura imiti yo gufufahaza sida bitewe n'ikiza cya korona covid cumi n'icyenda ituma abagendana umugera wa sida badashobora gushika aho batorera imiti onimenyesha kandi ko mu gihe bohera amezi atandatu abantu bataronse imiti yo gufufahaza sida abantu bashika igice c'umuriyoni bo mu gice ca afurika yo munsi ya sahara bashobora kuzohasiga ubuzima mu mwaka uza igihugu ca leta z'ubumwe za amerika cashikirije kuri wa mbere ko gishobora kutazokwemerera abanyeshuri b'abanyamahanga kuguma mu gihugu mu gihe ivyigwa vyose biga vyokurwa mu masomero bigakurikiranirirwa mu ngo hakoreshejwe interinete amerika ivuga ko iyo ngingo izofatwa kubera ikiza c'umugera wa korona ibi bishikirijwe mu gihe amashuri nka yose muri leta z'ubumwe za amerika ariko arihweza nimba inyuma y'ibihe by'uburuhuko bwo muci ivyigwa vyotangirwa mu mashuri canke bigakurikiranirwa mu mihana yabo radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi naho mugatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na kabiri cumi n'icenda mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe kuri site yacu ya interineti turi kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook yacu na twitter aderese ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri iki gihe isi yose ihangayikishijwe n'ikiza cya coronavirus ikigo cy'igihugu cyerekeye amagara y'abantu rbc mu rwanda gitangaza ko ingufu zashyizwe mu guhangana n'icyo kiza cya corona n'ingingo zafashwe zo kucirinda byatumye ibikorwa byahora bikorwa mu kwirinda ikiza cya sida bigabanuka ubu hakaba hagaragara abantu bashasha bandura iyo ndwara asumta kaboyi aratubwira ibindi rbc isobanura ko ubukangurambaga ku cyorezo cya sida bwagabanutse muri ibi bisi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona ndetse n'abipimishaga nabo basigaye ari imbarwa ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko cyari gisanzwe gikora ubukangurambaga kuri iki cyorezo gihurije hamwe abaturage mu mirenge yabo ariko ubu abantu batakyemererwa guhura bisa n'ibitakibaho madamu beata sangwayire umuyobozi w'agateganyo mu gashami gashinzwe kwirinda virusi ya sida muri rbc asobanura ko kugabanya ubukangurambaga kuri sida byatumye habaho ubwiyongere bw'abanduye iyi virusi cyane cyane biganje mu rubyiruko kugeza ubu turebye imibare y'ukwezi dusanzwe tubona biragaragara ko imibare y'abipimisha virusi itera sida yageze ku bigo nderabuzima yabaye mike yaragabanutse kandi birumvikana kuko hari ingendo zari zibujijwe bityo rero iyo igabanutse ni ukuvuga ngo no kubona abanduye nabo birumvikana ko baba bakeya ugasanga rero muri iki gihe dufite isi iri kwiruka harimo byinshi birangaza urubyiruko bamwe bashaka kubyigana uko bije kandi nta makuru ahagije twagombye kurebera hamwe urubyiruko kuko birasaba imbaraga nyinshi kubigisha kubigisha imyororokere y'ubuzima kubigisha kwirinda kubigisha indangagaciro niyo mpamvu turi kuvuga ngo iyo nimba turi kubona harimo ubwandu bugenda bwiyongera mu rubyiruko n'izo mbaraga z'igihugu mu gihe rero tudashyize hamwe ngira ngo hari n'imibare igaragaza ko hari n'inda zidateganijwe mu rubyiruko ziri kwiyongera twizirikane ko ahaca inda ni naho haca virusi itera sida icyo cyonyine ni ikimenyetso kikwereka uwatwise ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye zimwe muri gahunda zitarimo gukorwa muri ibi bihe ni izisaba abagabo kugira umuco wo kwisiramuza nka bumwe mu buryo bugabanya uwisiramuje kuba yakwandura virusi itera sida madamu beata sangwayire asobanura ko n'ubwo ubu buryo buri mu bifasha kugabanya icyorezo cya sida hakiri benshi batabwemera kwisiramura nabyo nk'uko mubizi mu by'ukuri eh, nayo ni serivisi twavuga iri gutangwa nk'uburyo bwo kwirinda virusi itera sida ariko nk'uko mubizi gusiramura byatangiye ari umuco uh, utari umuco wa kinyarwanda wasangaga ari ibintu duharira imyemerere y'idini rimwe ugasanga abandi ntibabyitabira mu bashatse rero bubatse mu by'ukuri bitewe n'imico cyangwa se imyemerere usanga kwitabira batabyumva cyane ahubwo tubona urubyiruko kandi nabyo ni byiza ko urubyiruko rwitabira naho abagabo bubatse nabo ingamba ni uko dukora ubukangurambaga tukabaganiriza tukabigisha ibyiza byabyo ko harimo kwirinda ariko harimo n'isuku imibare itangwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu gihugu hose abagabo bagera kuri mirongo itatu n'icyenda ku ijana aribo bonyine babashije kwisiramuza n'ubwo ubu bukangurambaga bumaze igihe mu ntangiriro z'uku kwezi rbc yasobanuye ko usanga bwitabirwa n'abakiri bato abakuze bakemeza ko ibyo bamaze kubirenga aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba urebye nyine byitabira cyane urubyiruko nyine hari ubwo babitesha agaciro kubera ko baba baramaze kubona ko ku- baramaze kubona ko urwo rugero barurenze nkamwe bakuze kwisiramura mu mabiri byose nabijyamo kereka nk'aba- nk'abana batoya aba bato bagiye bisiramura naba nkibigenderamo niyo tubyumva gutyo nkatwe tugeze aha twuma tubabazwa n'abana batoya basigaye hari umwana w'iwanjye yagiyeyo ari kwisiramura hari mayange ariko byamuruhije kugira ngo akire Ibi yakize bimugoye Umunani.
umusaza ufite imyaka mirongo itandatu n'itanu urumva ntabikora umugongo ntabwo yakira Ndaku- uwiwanjye wa mwana yari afite imyaka niba ari icumi ariko kugira ngo akire byamuruhije umuntu andamira ikigo nshaje hari ikindi cyiciro kigaragaza ko kwisiramuza ntacyo byabamarira kuko bamaze kwandura virusi ya sida njye narayirwaye n'ubundi sida ndayirwaye rwose sinakorwa n'isiramuzo narayirwaye byararangiye
maze imyaka icumi nyirwaye ahubwo amahirwe nagize ni uko uwiwanjye ari muzima ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima oms bugaragaza ko kwisiramuza ku bagabo bitanga amahirwe yo kugabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana abahanga mu by'ubuvuzi bakanongeraho ko kwisiramuza bidafitiye akamaro abagabo cyangwa abasore gusa kuko umugabo cyangwa umusore wisiramuje iyo akoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umugore bigabanya amahirwe yo kwandura kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali tukiri mu rwanda muri otawa muri canada hari havutse umugambwe mushasha urwanya ubutegetsi mu rwanda urunani nyarwanda ruharanira impinduka rwandan alliance for change rwatangurijwe na bamwe mu bari bari mu nzego z'ubuyobozi bw'umugambwe rnc inyuma y'aho bananiwe kumvikana ku murongo wa telefone mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na bwana kamana ashir umuvugizi w'uyu mugambwe atangura avuga impamvu bashinze uwo mugambwe ubutegetsi bwa kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu buryo bwose bubaho bwaba mu buryo bw'amiko- bw'amikoro bw'umutekano eh, bw'ubuzima gatozi nta kintu na kimwe cyubahwa mu rwanda kijyanye n'ubuzima impamvu rero tubayeho cyangwa se n'impamvu tuje ni uko dushaka icyo kintu gikosorwa hanyuma tukakigiramo imbaraga nyinshi cyane n'uruhare rwinshi cyane kuko tuzi ko abanyarwanda bose banyotewe ni- ni- n'icyo kintu cyo kugira ngo hagaruke amahoro n'ituze n'iterambere rigera ku bantu bose ritagera kuri bamwe cyangwa se kugatsiko k'abantu bamwe amashyaka menshi avuga ibyo ngibyo ahakorera mu buhungiro ahakorera hariya mu rwanda ni iki gitandukanye muzanye kuki mutiyunga kuri ayo mashyaka niba ibyo muvuga ari bimwe mugafatanya mukagera ku cyo muvuga ko muharanira igishyashya tuzanye nta kindi ni uko dufite ibikorwa byanatangiye n'ibindi bizakurikiraho ibyo bikorwa bizivugira abantu bazabibona ntabwo tuje turi abantu bavutse ejo bundi cyangwa se batangiye uru rugamba ejo bundi tuje dufite impamba nini cyane ya experience iyo mpamba rero turayizeye ndetse n'abo turi kumwe benshi cyane n'abandi bazatugana kuko nabyo turabyizeye ni ibikoresho bikomeye cyane bizatuma tugera ku ntego twihaye kandi mu gihe cya vuba kubyita ko ari ukubura ukuntu abantu bakwiyunga cyangwa se kubura abantu bahangana ni uko impinduka zikorerwa mu muryango cyangwa se byakwanga abantu bakisuganya ariko izo mpinduka baka- bakaziharanira kuko nicyo kiba ari icyangombwa cyangwa se nicyo kiba gikenewe kugira ngo ibintu bihinduke Mm. muri ibyo bintu uvuga muzanye ko nabyumvise mutangaza ishyaka harimo abantu bari muri rnc mwemeza mute umunyarwanda ubumva yuko muzamugeza ku byo muharanira niba mwarananiwe kwiyunga hagati yanyu ntubona ko muje muzanye isura mbi Eh, imyitwarire ya benshi mu bayobozi bakuru yatumye n'izo mpinduka tuba duharanira zidashobora gukomeza muri iryo shyaka twari turimo cyangwa se muri iki gitekerezo twari turimo kuko RNC ni ideoloji kimwe no- natwe ni ideoloji Eh, ni ni- ni ideoloji yo gushaka iyo mpinduka du- du- du- twa- twabwiye abanyarwanda ko tuba- du- du- dushaka gu- gushyiramo imbaraga kugira ngo tubigereho rero ku bijyanye n'uko tutabashije kuvugana cyangwa se no kwiyunga n'aho twahoze muri RNC ndashaka kubwira abanyarwanda yuko atari ukuri kuko inzira nyinshi zarageragejwe yewe n'andi mashyaka yari yibumbi- yibumbiye muri P4 cyangwa P3 nayo yagerageje kugiramo uruhare ariko ibi- inzira y'ibiganiro irananirana mbere y'uko ni- n'iyo nzira i- inanirana bamwe mu bari bagize RNC bagerageje gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro cyangwa se ko habaho ibikorwa bigamije kuzana amavugurura mu muryango kugira ngo usubire muri- mu nzira nziza wari watangiye ariko birananirana ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bashobora kwiyunga mu gihe badashobora no kuganira ariko mu buryo tutabashije kuganira uruhare rwacu rwo gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro twe twararukoze ndetse n'inyandiko nyinshi zagiye zisohoka mwagiye mubona ko ababishatse bose nanjye ndimo eh, twagiye twamaganwa cyangwa se tukirukanwa ako kanya ubwo rero ndakeka ko ikibazo aho cyari kiri ni aho ngaho ndetse no kuba icyo kibazo cyari gihari nicyo cyatumye nabyo tunavuka ariko ntibishingiye aho ngaho gusa ni uko n'amavugurura twifuzaga muri RNC ajyanye n'urugamba turiho rwo gushaka impinduka zo mu Rwanda ni ukuvuga ngo gahunda cyangwa se ibyadukuriye muri muri RNC ni- biracyahari ni uko gusa bigiye gukorerwa mu yindi organisation kuko iyo twari turimo twabonye ko bidashoboka i kigali mu rwanda hari abantu bari mu nkiko bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye harimo abavugwa yuko bari ingabo z'umutwe wa rnc harimo n'abandi bavuga ko bari ingabo z'umutwe wa fln Eh, abo bose ni abantu bari bafite imigambi yo gukora icyo bise kubohoza u rwanda nubwo muri iki gihe babivuga mu buryo butandukanye bari mu rukiko namwe muzarwana twavuze mu itangazo ryacu ko dushyize imbere inzira y'ibiganiro kandi impamvu twayishyize imbere ni uko twizeye ko ibyo biganiro bizabaho kandi bikagenda neza ariko ntawumenya uko urugamba nk'uru nguru rurangira twe dukomeje kwizera neza ko leta y'u rwanda izumva ko abanyarwanda bakeneye impinduka izumva ko igomba kwicara ku meza hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo ibintu bigaruke mu murongo iyo nzira turayizeye kandi turayishyiramo imbaraga zose zishoboka izindi nzira ndumva twazaziganiraho igihe kigeze ariko kuri ubu ngubu twebwe icyo dushyize imbere kuko maze kubivuga ni inzira y'ibiganiro cyakora nkavuga nti leta y'u rwanda niyumva ko abanyarwanda bagomba kuba bacishwa ahangaha inzira zose cyangwa se uburyo bwose bushoboka bwaba bwa resistance bwaba bwa revolisiyo buzakorwa Bwana Kamana Ashile umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane bwana Geoffrey Mu Burundi amashyirahamwe aharanira ineza y'abagwayi n'amasendika y'abakora mu gisata c'amagara y'abantu arashima isekeza leta y'u Burundi yatanguje kuva kuri uyu wa mbere yo gupima mu kivunga abantu biketswe ko umugera wa korona ariko ayisaba gukurikirana neza ko ibikoresho itanga mu mavuriro n'ibitaro vya leta bikoreshwa akazi vyagenewe anayihamagarira guha abaganga abaforoma n'abafasha abo ibyangombwa byose bikenewe no kubakarahiriza ubwenge kubera ikiza cya korona kitari kimenyerewe inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza urwego ruhijamba abagwayi mu burundi semebu cadre d'expression des malades du burundi mu gifaransa rumenyesha ko rwakiriye neza ingingo ya leta yo gutangura gupima mu kivunga kuva kuri uyu wa mbere ihereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hamaze kugaragara abantu benshi banduye umugera wa korona kurusha ahandi mu gihugu sylvain habana bakize umuvugizi w'urwo rwego tubona akigoro ntangere dushima muri semabu kuko uravye ico kiza uno munsi kiriko kiragwanywa ibintu vyitayeho abagwayi batera biyongera turaje ku munsi ku munsi rero uko wafashwe twumvishije aje bamugari abantu uvuga ko bariko barafatwa neza ataco bariko barakora kugira ibintu bigende neza na sendika y'abakozi bakorera mu gisata c'amagara y'abantu mu burundi snts ivuga ko iki gikorwa catanguye kuri uyu wa mbere kirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cari gikenewe ariko marie bukuru yayirongoye hamagarira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwitwararika ibintu bibiri nyamukuru ukwigisha abakorera kwa muganga no kubaronsa ibikoresho bihagije hatibagiwe gukurikirana kw'ivyatanzwe bikora ico vyagenewe twifuza ni uko iby'ukuri ibikoresho bitanga bikwiye gute bakaza barasaba raporo ukuntu ibikoresho byatanzwe kugira ngo babone yuko bihwiranye n'ubungane bw'abarwayi baza kuko baza ari benshi ni nako abavura bashaka kuhanavuga kubera iki akazi kaba kenshi ugahura n'umwanya ibikoresho bitabari hafi bari batuma bandura cyane rero ababajejwe bakaba ibikoresho kandi atari byo kuvugira ku munwa ngo birakwiye nabo nyene bakamanuka bakaraba yuko ibyo batanga byashikiriye abantu ikindi naco ni uko cyane cyane iyo hadi icyaduka nk'icyo gutanga ibikoresho ni kimwe mugandi kunabereka n'ingene bikoreshwa kuko urabona ubu haraza ibikoresho bishasha kumbe n'abantu bazatamenyereye nk'abakozi bashasha bari binjiye mu kazi vuba abandi kumbe batari bwaje mu bisata byo kuba bakira abantu cyane ko maze kuraba nk'ibintu by'ibintu iyo bije hari aho bisatira intara zimwe abandi nabo batari babimenye mu bisata mu ntara batari babimenyereye kwakira ibintu by'ibiza nk'ibyo twari twasabye yuko inyigisho ahubwo zoba mu bisata byose kuva mu mavuriro mato mato gushika mu bitaro bihagurutse nk'ibikoresho bishasha abantu batamenyereye bakabibigisha kuko nk'iyi korona virusi ni indwara nshasha ni ukubwira yuko abantu turi mu myuga na twebwe twakoze cyataye nigeze mbona bigishwa neza hanyuma n'ibikoresho bigatangwa umukozi agakora umutima utekanye niho yonakira neza abantu nawe ntiyanduye kandi nabo nyene bakadahora bapima kenshi kugira babonye nk'abarwaye babandi nabo nyene babavure uwo mwitwarariko leta isigura ko yawiyumviriye ko imbere ya byose muganga atadandi ku mana umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivuze kuri uyu wa mbere ariko atanguza iryo sekeza ryitiriwe ndakira sinandura kandi sinanduza covid cumi n'icyenda ibikoresho byo kwa muganga aba badukorana barafise udupfukamunwa dukwiye kugira ngo iyo bariko barapima bene gihugu bikingire n'abaje kwipimisha turabaha mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufise ubundi buhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira bavyigire ngaha ingene bafata ibipimo hanyuma hari abandi bari mu kigo ENSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe bace babibonerwaho kubimenya hanyuma bazoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa Gen Expert aho bazoshobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara ku ntara bakabisuzumira hariya hari n'abandi abandi baganga nabo bize tuzofashanya abana bakize nabo hamagarira abarundi gukurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu icyo abandi babwire coco ni uko burya ingwara ya virusi y'umugera ku vyigwa vyagiye biragirwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka kimwe gusa ico mbona ni uko abarundi n'ababa mu gihugu cacu twobandana dukurikiza ziya ngingo twabwiwe na leta bicishije umushikiranganji w'amagara y'abantu iruhande y'ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu ku wa kabiri w'indwi wiheze yo kugabanya igiciro c'isabuni kugeza ku gice hamwe n'ic'amazi mu bisagara n'imigwa mikuru y'intara umushikiranganji w'amagara y'abantu yategetse kuri uyu wa mbere abunguruza abantu n'ibintu kwamana ntaryo bapompa intebe n'imiti yica imigera ingenzi nazo zikama zitwararitse kugendana udufukamunwa no kutwambara ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umuryango mpuzamahanga witaho iterambere PNUD wahaye imfashanyo Burundi y'amadolari ibihumbi amajana atanu na mirongo itatu kugira ngo bugwanye covid cumi n'icyenda igizwe n'udufukamunwa miliyoni cumi na zine imashini zifasha guhema zitatu imiduga n'ibindi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hatanguye kwibonekeza umuntu wa mbere yanduye umugera wa korona mu burundi muganga ndikumana asigura ko leta yari igikoresha uburyo bwayo bwite atamuterankunga n'umwe ayisahirije eroge wurikaneza ijwi rya amerika tukivuga ku burundi abarundi baba mu mahanga barifatanyije n'abari mu gihugu mu guhimbaza umunsi wo kwibuka ukwikukira kw'igihugu mu mpera z'indwi mu gihugu cya suwede amashyirahamwe atanu y'abarundi yarahuriye hamwe mu munsi mukuru wo kwibuka ukwikukira kw'igihugu cyabibarutse navuganye n'umushingantahe banja mu rwankoma care haserukira abarundi baba muri suwede atangura atubwira icyatumye baja hamwe naho muri iki gihe isi iri mu bihe bitoroshe by'ikiza cya korona twebwe muri swede nk'uko abandi bose barundi ku isi babizi hamaze iminsi itari mike hari ibikorwa byinshi mu burundi mu gihugu cyacu cy'amavukiro hanyuma natwe natwe tuba hanze cyane muri swede twanze kwikumira ngo twigire insamazi niyo mpamvu tugomba dukurikirana ibibera iwacu iyo tuvuka hanyuma twasinye kwifitana n'abandi none muri uwo munsi mukuru mwagize nk'amashyirahamwe n'abarundi bo muri icyo gihugu byoba byaraboroheye ko hasanzwe hari ibihe bya korona virusi abantu benshi basa n'abatemerewe kuja hamwe turumva ko mu busuwede hoho ibikorwa byarabandanyije nk'uko bisanzwe ariko mwarashoboye guhura mwari muri nka bangahe nk'uko mubizi icyo kiza cyateye hose n'iwacu kirahari ariko igihugu cyose gifite ukuntu cyifashe muri icyo gihe n'ibihe nk'ibihe bigoye rero muri suwede ubutegetsi bujejwe amagara y'abantu bwashyizeho ibintu ntarengwa ni ukuvuga ko abantu babiri hagati yabo hacamwo imetero zibiri bibaye bito rwose bikaba imetero imwe n'inusu rero twashoboye kwegerana turi amashyirahamwe ashaka kuri atanu twari benshi tuhagije
none muri iki gihe nk'uko mubivuze mubandanye mukurikirana ibiba mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'amavuko ubutegetsi bushasha buheruka kuza mu gihugu muvuze ko iki nk'amashyirahamwe ngaho muri suwede abatari bake mu barundi bo muri suwede ubutegetsi buretse kuboneka mu burundi twabwakiye neza cyane rwose mbere tubwishimiye kuko n'ubwari buhahoze kuri butwawe nyakwigendera mukuru w'igihugu nziza piyeri twabuze kubera urupfu giturumbuka twarumva twakurikirana neza ko bwari buri mu nzira nziza inywanisha abarundi ifise intumbero y'iterambere hama rero haje rero ubundi butegetsi bushasha buje gukorera mu ngata iyo ntwaro ihahora ije kuduza kuzamura ikivi ku rugero ruhanitse bisunze umushinge basiganywe twebwe twanezerewe rwose cyane ibyo birori mwakoze byo kwikukira byo kwibuka umunsi wo kwikukira hari abaserukizi cyangwa uyu muntu niba baraserukiye leta y'u Burundi muri ibyo birori mwakoze ni ukuri kuko tumaze imyaka itari mike hafi ine tutagira ubuserukizi na rero ntawarahari icyo kibazo cyo kubona mudafise umuserukizi mwaba mukifatamwo gute hari ibikorwa mubona mutariko murarangura kubera uko kutagira umuserukizi w'uburundi ngaho muri suwede yego cyane rwose nk'ubu kutagira ubuserukizi turasanga hariho murazi ahantu hari abarundi benshi twese ntidufise inzira imwe hariho nk'abarundi usanga batavuga neza igihugu cy'amavukiro ariko iyo aba hariho ubwo buserukizi biba byoroshye yuko ubuserukira igihugu nka muri akarere acafata icyo kibanza kimukwiriye agahumuriza abo barundi mbere na leta baduhaye ubuhungiro umushinga ntaye baca mu rwankoma kera turabashimiye cyane ku kanya muhaye radiyo ijwi rya amerika murakoze cyane mupfasoni ku mwanya muduhaye natwe radiyo yanyu
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
aho ni naho dusozeje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha tubashimiye mukbire ya baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze